mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi kuri uyu wa kabiri bahimbaje bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera perezida pierre nkurunziza wagizwe imboneze y'amahoro no gukunda igihugu niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane abarundi bamaze gutahura ko uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa perezida evariste ndayishimiye wayoboye ibirori byabereye igitega bamwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya rusenda mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kongo bamaze kugera ku bikorwa by'amajyambere bumva batasiga ngo basubire mu gihugu cyabo ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi ndafite umutahe munini nifuza ko leta ya kongo yutwongereza gusa umutekano umutekano ukaba urinzwe aho kuva ko umuntu yohunguka ibyo byayo ntabyo mfise Dieudonne aho ishakiye umwe mu mpunzi zitifuza gutahuka ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho wiriwe veniste amakuru yo muri aka kanya ashimikiye ku yavugwa muri afurika abasivile cumi barishwe n'ibitaro biraturirwa mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imihari yitwaje ibigwanisho nk'uko amashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi baho byabereye babivuze ejo ku munsi wa kabiri ishyirahamwe ryishinze kugenzura uko umutekano wifashe mu ntara ya kivu ryavuze ko mu mihana ya boga ni mu ntara ya ituri hatowe ibiziga cumi iryo shyirahamwe ryavuze ko ibitaro byo muri icyo kibano byaturiwe kandi n'imva yari iri muri katedrale y'aho hantu yazuwe iryo shyirahamwe ryavuze ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe mu mirwano y'abahuje n'abasirikare ba leta ya kongo bafatanije n'inteko za onu ziri kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu igisirikare cya leta cyavuze ko umuhari adf usanzwe wagirizwa kwica abantu amajana uyu mwaka ari wo wishe abo bantu uranaturira ibyo bitaro usagirijwe n'inteko za leta intumwa y'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao yashyitse muri mali ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe colonel asimi goita yiyemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile inyuma yo gukora kudeta ya kabiri mu mezi icyenda wahoze ari perezida wa nigeria goodluck jonathan intumwa y'ibihugu cumi na bitanu bihurikiye muri cdao yagiye kubonana na goita nk'uko amakuru ava mu badiporomate abivuga ariko ibiri kuri porogaramu y'ibyo biganiro ntibyatangajwe goita niwe yagiye imbere muri kudeta akura perezida yatowe ibrahim bubakar keita kandi mu kwezi guheze yarasubiye atembagaza ubutegetsi ubwira kabiri ishyirahamwe cdao ryarahagaritse mali muri uwo muryango inyuma y'iyo kudeta ya kabiri ariko ryarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu ubufaransa bwo bwahoze bukoroniza mali mu ndwi iheze nabwo bwarahagaritse gukorana na mari mu bya gisirikare
washington ijwi rya amerika
muri sudani y'ubumanuko abagabo bataramenyekana bitwaje ibigwanisho barateye umutego mw'ibarabara bongera bica abakozi babiri b'ishyirahamwe ry'abagira neza ryitwa doctors with africa muri leta ya lex ku munsi wa mbere abandi bakozi babiri babagira neza bariko bakora bitanga mu ishyirahamwe ritegamiye leta rizwi nka cuamm barakomeretse muri komine ya yiro west nk'uko bivugwa na matthew hollingworth akorera ishyirahamwe rya oni ryishinze gutabara muri sudani y'ubumanuko abo bakozi bariko bagendera mu modokari yariko ivyandiko bigaragaza ko ari iy'abagira neza igihe bari ko batahuka bava gufasha abarwayi mu bitaro nk'uko hollingworth yabivuze ejo ku munsi wa kabiri yavuze kandi ko amakuru y'ibanze yerekanye ko abo babateye baje bava mu ishyamba baca bararasa urwo rukurikirane rw'imiduga yari mu ibarabara yasabye abategetsi ba sudani y'umanuko hamwe n'abanyagihugu gukingira abagira neza baba bariko baragerageza gutanga ubu- ubufasha mu gihugu leta ya zimbabwe iriko iranebagurwa kuba yaranse kwakira impano y'imiliyoni zitatu z'incanco za covid cumi n'icyenda zakozwe n'ihinguriro ry'imiti johnson and johnson abategetsi bavuga ko batiteguye guhangana n'ibibazo byo kuzironkera ifirigo zibikwamwo ndetse n'ingaruka mbi zotera ku magara y'abantu leta ya zimbabwe yisiguye ivuga ko iriko irihweza ku ngaruka urucanco rwa johnson and johnson rwogira ku banyagihugu bayo umushikiranganji w'ikigega ca leta george kuva matanga yavuze kandi ko igihugu kitagira ububiko bukwije ibisabwa kugira izo ncanco ntizononekare ariko umusesenguzi mu vya politike w'iharare rejoice ngwenya yavuze ko imigenderanire mibi isanzwe iri hagati ya zimbabwe n'ubwongereza ariyo yatumye leta ya zimbabwe yanka iyo mpano y'izo nshansho zahinguriwe mu bwongereza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu bihumbi bibiri na kabiri igihe ubwongereza bwafatira ibihano by'ubutunzi n'ingendo ku bategetsi ba zimbabwe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu hamwe n'ibindi vyaha bifatiye ku matora
urakoze hano yizire imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'inani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo wacu vewa akadomo kwama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru mu burundi kuri uyu wa kabiri hahimbajwe bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera perezida pierre nkurunziza wagizwe imboneza y'amahoro no gukunda igihugu hashize umwaka atabarutse ibirori byabereye ku murwa mukuru wa politike gitega umurage we abarundi bose ntibawuvugaho rumwe inkuru irambuye eloge wirikaneza abarundi bo mu byicaro byose uhereye kuri perezida ndayishimiye abubahwa bo muri leta abanyepolitike bo mu mashyirahamwe yigenga abakuru b'amadini abanyagihugu basanzwe eka mbere n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi bari baroyeyo abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa nkuru nziza n'ishaka n'ubwira yagira bemeza yuko yunze abarundi sabari gitega bonyene bamwibukanye umunezero n'abandi batari bake nka yorande nshimira imana w'imyaka irenga mirongo itandatu aba ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge mu manuko bushira uburengero niko kuko ku barundi bose ego yaragize icyo amara ari naho yatuvanye naho yadushikanye ku ruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nka batwebwe yaradufashije rwose cyane kuvyara ku buntu ukavyara umwana tugeza ku myaka itanu tukavuza ku buntu ahubwo kumushimagiza kwa Yolande Kugera ni naho kugaya ku mukenyezi wo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'ijwi rya Amerika gushika kwibuka petero nkurunziza nk'imboneko yamaho itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka nk'uko dusimbura twebwe ababyeyi kuko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango abavukanyi ababyeyi ibyacu birashwiragira turangazwa gushika bino saha tukiri mu buhungiro ni ukudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzokwama tuyibuka twibuka abacu atari uko twibuka uwasize araduhekuye ibibondo n'ababyeyi n'abavukanyi umukenyezi ahuza na Karinata Tsakian umushakashatsi wo muri DHBR ikorera ku mabi yo mu Burundi En matière des droits humains, l'héritage du feu président Nkurunziza, c'est un héritage très sombre hein, qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui. Si mu byerekeye agateka ka zina muntu iragi rya nyakwigendera nkuru nziza n'iragi ry'umwijima ryasize abarundi ibihumbi n'ubu bakiri mu mubabaro twibutse kanuni y'imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma itanu na cyane cyane n'injyane zavutse mu kwa kane bibiri na cumi na gatanu ikibukwa kurusha n'abo bantu indiri bishwe baborejwe igufa baburiwe irengero barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane aha ntituvuze ibindi bihumbi by'abarundi bahunze tunibuka sosiyete sivile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho guhimbaza umunsi wahariwe imboneza yo gukunda igihugu twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye n'ayo mabi no gushyigikira imiryango y'abahitanywe n'ako kabi kabishe iyi tariki ya munani yari ikwiye kubera leta na perezida evariste ndayishimiye akaryo ko guhangana n'ako kahise k'ubwicanyi maze bagatuma haba ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazapfa asubiriye kuba et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
niko tesaki yanavuga uwo muhinga arahuza n'umunyamategeko janvier bigirimana twebwe tubona yuko ahubwo ari agashinyaguro ntibyumvikana ingene umuntu igihe yari arongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa agakora amaruregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi byagiye birakorwa by'agahomerabunwa umuntu nk'uwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe nta teka na rimwe akwiye yaba akiriho yociriwe imanza mugabo jean hakizimana mukuru wa forikone efu asanga bahuguza yari umuntu akeneye ko igihugu cyubakwa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro by'ukuri yari umuntu akeneye ko ubumwe butsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamo yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu hama igira kabiri yari umuntu akunda gusenga akicisha bugufi agatambira imana kandi atari kwiyobeka na denise bucumi inkuru nziza umufasoni wiwe babanye imyaka mirongo ibiri n'itandatu ukuyemo itandatu yamaze mu kiroberi mu ishyamba nubwo banyuzamo bagahura yamushingiye intahe yambereye umugabo mwiza iyo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukundesha yari yarabinsezeraniye nari mfise ibiro bikeya cyane icyo gihe akavuga ngo no kubita nohava nca ndaguheza rw'abanyamahoro yewe rero uretse ko yari uwo twubakanye no kumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise perezida vivansi ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasize amudabitse yahabwa rino teka imboneza nyir'icyubahiro petero nkuru nziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye abarundi bamaze gutahura ko uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu yewe nka samuragwa tubiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza petero nkuru nziza tanzania umukunzi w'ibihe byose wa nkuru nziza na sende devudede nicyo gihugu carungitse intumwa akaba ari cegera ca perezida suruhu hassan mu mateka y'u burundi kiretse ku ntwaro za cami nkuru nziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyene rudende yasinze irikwa ry'ubutegetsi eroje urikaneza ijwi rya amerika mu burundi kandi abepiskopi gaturika baravuga ko bahangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi bwibasira ahantu hateranira abantu benshi abarenga mirongo itanu baguye mu bitero byakozwe muri aya mezi abiri ashize baravuga kandi ko batewe impungenge n'ubukene bwugarije abanyagihugu pierre claver niyo nkuru inama nkuru y'abepiskopi gaturika mu burundi ibona ko mu gihugu hasubye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira abo bihebeye imana batanga akarorero ku bitero byabaye mu bice bitandukanye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga mirongo itanu mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafite impungenge kandi ku bijyanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu musenyeri bonaventure nahimana ni cegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika niwe yasomye itangazo risoza ibikorwa by'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo c'imisi ine abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi iheze mu gisagara cya bujumbura muri muramvya muri komine rusaka n'ahandi abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa n'abo bakiriye mu kibano barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu aha leta ibicishije ku muvugizi wayo prosper ntawugwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakora iterabwoba ku isi leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma twokwibutsa ko ivyo bisasu ntezwantoke vyaterewe icarimwe mu bibanza bine bitandukanye vyo mu gisagara ca bujumbura ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikorwa vyabo vya misi yose ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari ibikorwa vy'iterabwoba nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza uburundi bugeze ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya mwaro na muramvya ababitegura ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye leta y'uburundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda musenyeri nahimana umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya rutana avuga kandi ko abo bihebeye imana batewe umutima uhagaze n'ubukene bw'ibiribwa bya nkenerwa nk'isukari abepiskopi atewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye ahatari hake mu gihugu abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya c'imbo ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu abungere b'eklezia katolika bararaje ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya koronavirusi gisa nk'icakwiye mu gihugu cose ku isukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ivyo bidandazwa biboneke ku bwinshi umuhinga mu vy'ubutunzi faustin ndikumana atwara ishami parsem arafise ico ahanura leta sosoma itabishoboye reka abandi bayinjize nico twavuze none ya monopole ni iki hava bacobereka abantu nabo bandi bashobora bimwe bashobeka bakayi bakayinjiriza mbwa mu gihe wagize monopole kuri uwo muntu nabishobore rero abikore atabikoze ugurura inzira abantu isukari bayidukura muri morisi bayidukurira he batwiye umuntu yigiye ku ibutike aronka isukari ni uburenganzira bw'umunyagihugu ari we wese kurunga icyo kidandazwa isima kubera bazikenewe uragenda kuyirunda rimwe rimwe ugasanga barayibuze ntibinjiza isima rero nta kundi wewe leta normani iba arbitre abantu bagahayanwa inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwerekeye neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza baserukira ibice birenga mirongo icenda ku ijana vy'abarundi pierre clavin nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
mukomeje kumva naryo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutwe urwanya leta y'u rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya congo fdlr uravuga ko umwe mu basirikare bakuru bawo colonel augustin nshimiyimana yafashwe n'abantu bitwaje intwaro mu cyumweru gishize muri teritwari ya masisi umuvugizi w'uwo mutwe kwihongoma avuga ko ya yafashwe n'abantu bamusanze mu kiliziya abatirisha umwana mu Rwanda urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruranyomoza amakuru yatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye Rusesabagina ugiye kuzuza amezi icumi afungiye mu Rwanda aherutse gushyirwa muri gereza rusange inkuru irambuye Asumta Kaboyi mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga mutaga batabariza se basobanura ko itariki ya kane z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse no kuba yahamagara bitazongera ijwi rya amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda madamu wera peri gakwaya asobanura ko rusesabagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nka bagenzi be imfungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose ariko ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwaga n'andi kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yari afite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bidasanzwe byerega n'ibyo bavuga ariko ukuri siko kumeze rusesabagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so rusesabagina ni kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa iyo akeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose uretse ko atajyana arwara ariko iyo bibaye ngombwa ashaka medical check up tumuhuza n'umuganga akahakorerwa medical check up nta mwihariko afite mu byo arya ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kuburyo nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa umufungwa wese w'u rwanda na rusesabagina arabigenerwa byose uko ubizi koste abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara imfungwa zose ziremerewe guhamagara rusesabagina ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo uterefone ubu cyangwa ntuterefone ni buri wese uko abishaka nawe ari muri abo rero ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba rusesabagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe mwarabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaba ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zabo bakavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero rusesabagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza ese mbabarire sindi bugire icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze none se uragira ngo mbyongereho iki kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu wenda se ari bimeze gute gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice sipesiyali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere akihagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashu ko hanze tunarebe ashobora kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi icyo si gikwiye kuba ishu kuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'icy'imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka rusesabagina paul amaze amezi asaga icumi mu rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa fpr inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugeza ubu umuryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko rusesabagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abatuye umujyi wa goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bari baravuye mu byabo kubera iruka ry'ikirunga nyiragongo batangiye gusubira mu ngo zabo abategetsi barabashishikariza gutaha kubera ko ikirunga nta mpungenge kigiteye zo kongera kuruka kandi imitingito yarahagaze mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari abandi baturage badashaka gusubira mu ngo zabo abo ni abarundi bahungiye mu nkambi ya rusenda bahamaze imyaka igera kuri itanu kandi bamaze kugera ku bikorwa by'iterambere ku buryo batifuza gusubira mu burundi vedaste ngabo yarabasuye diyedo nayo ishakiye n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya rusenda zidakozwa guhunguka aba mu mudugudu wa mbere kuva yagera muri iyi nkambi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etaje yubatse muri iyi myaka itanu bitatuma ahunguka mu burundi muri iyi minsi cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha turacyahatinze kabisa imana iba yihidutije amagara ndetse n'umutekano turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo reba mu nkambi mfise bizinesi y'ubucuruzi ndafite akabare abana ndariza inzoga mfite imirima ndi kurima hano ise n'ubworozi ibyo noroye ngaha nk'iyi nzu yawe wayubakishije kuri angahe iyi nzu ni inzu itarambana n'igihe kirekire maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iriko irakora yantwaye amafaranga ashika hafi ku bihumbi icenda by'idolari numva ko nta mugambi mfise kugira ngo mpunguke ntaranagaruza amafaranga nge natanze kuri iyi nzu ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi ndafite umutahe munini eh, nifuza ko leta ya kongo yotwongereza gusa umutekano eh, umutekano ukaba urinzwe aho kuva ko umuntu yohunguka ibyo jewe ntabyo mfise muri iyi nkambi ya rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi uburobyi ubworozi ubucuruzi zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera barakamfitiye unesiporo n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri iyi nkambi impamvu jewe ntifuza gutahuka ni uko jewe aha nk'ubu ndoroye ndoroye inka ndoroye impene mbu hanyuma kandi ndarima bo ikiyaga nacyo kiri hafi agasamagi ndakarya nkaba mfise n'ibintu bikorerwa mu mazi ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ivyombo nyene vyo mu mazi iki mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kando- kanzanira agafi urumva ibyo byose no kurima urumva hose nguma ndoro nto- nturaho ubuzima buto buto bumfasha kubw'izo mpamvu mbona yuko ntotawuka kubera iyo umugore yararimye nanjye nkarima muri iyo mirima yanjye nkaba ndaragu- ndarakuyemo agaka kaga kakarunguka kageze ku duka tune aho rero jewe ntiwambwira ati nguno mwanya ngo ngende kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere cyakoze n'ubwo hari impunzi zitifuza gutahuka hari izindi nazo zikomeje guhunga iyi nkambi ya rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa n'uko ishyirahamwe rya pamu rijya ritinda kuziheza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa rebeka nsengiyumva na cyiza emmanuel bamaze iminsi irenga itanu bahunze inkambi ya rusenda bari hanze y'inkambi y'agateganyo ya kavimvira iri muri uvira aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u burundi ni ukuri twebwe dushaka gutaha hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura ubu icyo twifuza dushaka gutaha badutahana iwacu mu burundi turafise iyo twagiye tuva igitumye tuva hariya ntibadupokeza ku gihe amadeni tu- abana bahatsa kudupfirako n'inzara ni ukuri badutahane dutahe iwacu mu burundi turahafise ariko twari twakwiyandikisha ubwa mbere bushaye gutaha bivanye n'uko twafashwe nabi twicwa n'inzara ntidupokezwe abakadufatana umuntu agapfungirwa ubusa ugasanga mbere kenshi na kenshi umenya nti- ntituri nk'abantu hanyuma rero duhitamo kuba ati "Uyu- uri wacu amahoro dukwiye kwitahira ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu buvuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura kuko buri munsi hari izifata amato zikerekeza mu mujyi wa uvira vedase ngabo ku bwarajijwi ry'amerika mu rusenda w'umutara wa kivu y'epfo aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza cyane cyane abakristu bahimbaza abatagatifu bahuje izina abitwa ba diane mwese muri benshi musangira ibyishimo n'inshuti zanyu mwari kumwe na veniste nshimiyimana
Mm, ababyeyi babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagashari shari kashira akabo kamazima kano ku